Hmm, guys, you're welcome back to our YouTube channel. When I say, say my voice calm, my voice calm, oh, my voice calm. not be smart today happen. Baba Mubad, God will give you strength. God will strengthen you. Wumi, God will judge you. You and your family. Ah! God will judge you. Except God is not alive to see what you people are doing. Yes. Except say God no day to see the kind thing wey una dey do bẹ́ẹ̀ ṣe ń ba ayé jẹ́ yes o except say God no dey guys we all know that everything in this country is money everything in this mo in this country is money and guess what Baba Mohbad no get that particular resource e no get that particular resources the person wey dey with the resources na be Wumi, and she is using it to fight baba mohbad kí Wumi máa threaten baba mohbad kó máa dẹ́ baba mohbad pé ṣé bó eh, eh, you are you are looking ṣé you are looking for justice since you are looking for justice eh pay for this na eh pay for press conference na eh pay and you know that this man cannot people contributed money for baba mohbad yes but they are not personal money. They are not personal money. They are money for justice for Mubad. All this okay, But Mubad need to go to the court. about Mubad. they call the ah no no no no no. They call they push about Mubad go front up and down. Una no say they been don first uh, advise about Mubad to sue Wumi that first first time that first first time Baba Mohbad say no say because one I kì í lọ kóòtù ká tún dọ̀rẹ́ we don't go to court and come back and become friends yes that is one say two ọmọ tó wà lọ́wọ́ Wùmí mi ìmọ̀ bóyá ọmọ mi ló lọ́mọ now imagine me suing my family This is a family matter baba Mubad said. bin not really agree to all this court thing he was ready to settle out of court before sef because he just wanted to know what was going on kí ló pa mọ́lẹ̀ irú pa promise iruku ikú wo ló pa mohbad kí ló dé kí lọmọ yẹn ṣe eh, liam Liam mi ìṣú ọ̀pọ̀ èmi mo mọ̀ ní eh, ọmọ mi ló Liam because when una born this pikin truly truly the boy complain to the father the father ask him ṣé kí n wá should I come the son say no because una go know say Mohbad sef na person wey be say once uh, eh, wumi family dey involved e go come calm down e no get power reach them. Mohbad no get power reach uh, eh, wumi family and he does not want problem he go tell the father say ẹ worry ẹ worry ẹ worry ẹ worry yes he go tell the father make the father no no stress himself but if he and wunmi dey go dey tell wunmi say wunmi this thing wey you dey do me so you no good oo this thing you go suffer am oo this thing wey you dey do me so you go suffer it oo this is no good oo but if for me family they they uh, eh, Mohbad no dey fit dey talk because of fear When they born Liam they carry placenta go give person who they carry placenta go give They say eh, the mother-in-law did this one did that one that means they gave it to the mother-in-law and the mother-in-law took it to the original father of the child na be waiting, baba mohbad dey ask of kì í ṣe pé àwọn fẹ́ẹ́ jẹ placenta no all these ones na to put light for matter wey dey ground wọ́n rí i pé bàbá Mohbad kò sí kankan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá sọ bàbá di turn around they started threatening people that are fighting for justice with with uh, uh, Mohbad they started threatening people and fighting people yes o so, the only person according to one of the uh, people wey e say the only person wey dey really really genuinely dey fight for justice for mohbad na the father because according to him he wants to know and if truly truly guys i said it before Wumi. if truly truly Wumi no be no be um, mohbad born liam ah ah ogun go kpai you because that means truly, truly, she orchestrated the plan well. Well, find one small boy wey dey try, wey life just a kickstart, They blow, They come. Find the young boy, get her finish. You carry belly from another man, another man business, You am tie this one for neck. All for the money. Now im be say Baba Mohbad lose on every angle which e no go happen pipo that were fighting for mohbad wey we dey fear say ah dem don drop everybody don get up again everybody don get up again see say no wunmi is a liar wunmi just dey wan buy time wunmi na wicked human being wunmi na evil person even if it's not wunmi because wunmi is just too young for all of this a twenty four year old okay let's say she'll be twenty-five." a 25 year old 24 25 year old with this kind of mind with this kind of mind my people somebody is solidly sitting down behind her telling her what to do and how to do it What did they pay me be say na baba mohbad dey suffer Now, baba mohbad truly truly lost speaking Baba Mohbad dey suffer. Eh, he wants the money, he wants the money. All the money people they contribute, eh, places of justice, okay, eh, I want to donate to. Baba Mohbad no they chop the money o. Tell back Baba Mohbad for court by. Himself, no say you go still pay your own part. Now there you go see small thing carry come outside o. Oh. Yes so. Oh. Now there you go see small thing carry come outside. That man not get shishi. What dey because of that? They use am take dey oppress am is not on the side of the money na wunmi dey the side of the money so it e is sweet her they use money shut this one up They use money uh, uh, uh, uh, rob this one use money set this one up So today they use Falano. Falano is too is too big for this kind of uh, less integrity thing wey e dey do guys i feel for baba mohbad but i know say god go follow and fight this fight <laughs> hey this fight People don't. They come up again say we no go agree. if people cannot be using petition to threaten us we day we got that day. That's all the matter be on oh my people. Do not forget to like and subscribe I beg like the video see you in our next video guys bye